Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaa irraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan Mitikkuu Qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa lammiileen Itoophiyaa 246 maayinaamaar keessatti giddugaleessota intarneetiin hojii gowwoomsaa hojjetaniif hojjechaa turan gara Itoophiyaatti deebi'effamuuf Taayilaand seenaniiru jedhamu. Gamtaan dhaabbilee siivikii dubartootaa Oromiyaa keessatti miidhaa dubartoota irratti raawwatamu furuuf keessumaa bakkoota walitti bu'iinsoonni jiran keessatti rakkoolee mudatan furuuf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu jechuun waamicha dhiyeessuu isaa fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Bafqaaduu Moroodha.
Lammiileen Itoophiyaa biyya Maayinmaar keessatti qabamanii turanii fi achi gallakkisamanii gara biyya Taayilaanditti geessaman gara biyyaatti deebisuudhaaf gareen mootummaa Itoophiyaa akka garasitti ergamuudhaaf jiru ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa ibsa kenneen akka beeksisetti lammiileen Itoophiyaa haala hamaa keessa biyya Maayinmaar turan 246 biyya Taayilaandi ga'uu isaanii ibsee akka mootummaan biyyatti isaan deebisu gaafachaa jiraachuu isaanii beeksiseera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan jimaata har'aa ibsa kan kennan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyaat Geetaachoo gareen dippiloomaatota mootummaa Itoophiyaa sanbataa fi dilbata kana biyya Hindiirraa gara Taayilaanditti imaluudhaan haala paaspoortii namootan kana addaan baafachuudhaan gara biyyaatti akka isaan deebisu ibsaniiru. Obbo Nabiyaat Geetaachoo Itoophiyaan Maayinmaarii fi Taayilaandi keessa akka imbaasii hin qabne ibsanii imbaasiin Itoophiyaa biyya Jaappaan jiru mootummaa Maayinmaarii wajjiniin akka wal quunnamaa jiru himaniiru. Dhimma Eertiraa ilaalchisee ibsa pirezidaantiin mootummaa Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatu Tashoomee fuula miidiyaa Aljaaziraa irratti kennan ilaalchisee kan gaafatame Nabiyaat Geetaachoo Dr. Mulaatuun haala naannoo irratti beekumsa qabanurraa ka'uudhaan yaada dhuunfaa isaanii akka kennan ibsaniiru. Haala lammiilee Itoophiyaa biyya Taayilaandii keessa jiranu ilaalchisee Taayilaand irraa yaada isaa kan sagalee Ameerikaatiif kenne namni tokko mooraa inni keessa jiru keessa lammiileen Itoophiyaa dhibba tokkoof soddomii saddeeti akka jiranu ibsee isaan keessaa kudha lama shamarran akka ta'an himuusaa Kennedy Abaatee Finfinneerraa gabaaseera.
Ministeerri odeeffannoo Masirii akka beeksisetti marii waraana dhaabuu Hamaasiif Israa'el gidduu kan marsaa lammaffaa guyyaa har'aa jalqabameera. Mariin kun Kaayiroo keessatti kan jalqabame yommuu ta'u, waraana dhaabuun marsaa duraaf taasifame dhumuuf guyyaan tokko yommuu hafuttis kan jalqabe jedhameera. Marii kana Masirii fi Yuunaayitid Isteets akkasumas Kaataar gidduu seentummaan mijeessaa kan jiran yommuu ta'u, marii kanaaf jilli Israa'elii fi Kaataar irraa kamisa har'aa Kaayiroo seenaniiru. Ibsa ministirri odeeffannoo Masirii baase keessatti gidduu seentonni kunneen haala gaazaa keessatti gargaarsi namoomaa seenu akkasumas naannicha tasgabbeessuu irrattis ni dubbata jedheera. Oduu keenya isa biraatiin immoo ministirri haajaa alaa Raashiyaa ibsa jimaata har'aa baaseen waliin dubbii tibbana Yuunaayitid Isteets waliin Raashiyaan taasisaa jirtu bu'aa qabeessa jechuun dinqisiifateera. Kamisa darbe kana Tarkiitti waliin dubbii sa'aatii ja'a kan taasisaniiran Raashiyaanii fi Yuunaayitid Isteets imbaasiiwwan isaanii gara hojii isaaniitti deebisuuf yaalii taasisaa jirus jedhameera. Bafqaadu.
Akka maddi oduu mootummaa Raashaa taas jedhamee beekamu gabaasetti mariin bakka buutonni biyyoottan lammanii sa'aatii ja'aaf taasisanii harki caalaan isaa waldhabdee haala dippiloomaasiitii fi dhimma ambaasaadarootaa irratti kan xiyyeeffatedha. Marii bakka jireenya dippiloomaatota Yuunaayitid Isteetsi Istaanbulitti argamu keessatti akka taasifame ibsame kanarratti jilli Yuunaayitid Isteetsi kan hoogganame itti aantu ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Soonataa Kuultar gareen yommuu ta'u gareen mootummaa raashaa immoo ministeera dhimma alaa mootummaa raashaatti daarikteera kutaa atlaantiik kaabaa kan ta'an aleksaandar daarcheeyiviin akka ta'e beekameera marii kana booda ibsa kan kenne ministeerri dhimma alaa mootummaa raashaa marichi barbaachisaadhaa fi kan beekumsa irratti hundaa'ee taasifame ta'uusaa ibsee gareewwan lamman haala embaasiin biyyoottan lammanii jeequmsa tokko malee bakka isaatti deebi'uu fi dhimma maallaqaa irratti akka waliigalame beeksisuun isaa gabaasameera. balaliin xiyyaara daldalaa biyyoottan lammanii kallattiidhaan taasifamus haala itti fufuu danda'u irratti mariin taasifamuusaa ibsameera. dhiyeenya kana erga pirezidaantii yuunaayitid isteetsi doonaald tiraampii fi pirezidaantiin raashaa vilaadimiir puutiin bilbilaan marii taasisanii akkasumas bakka bu'oonni biyyoottan lammanii ministeerota dhimma alaatiin dursamanu saawud arabiyaa keessatti wal arganii mari'atanii booda mariin bakka bu'oonni biyyoottan lammanii kaleessa tarkii keessatti kallattiidhaan taasisanii isa jalqabaa akka ta'e gabaasameera.
ministeerri muummee biriitan kan guyyaa kaleessaa waashingitaniin daawwataniiran keer istaarmer haala walwaraansi yuukireenii fi raashiyaa dhaabbachuu danda'u irratti fi nagaa eegsistoota bobbaasuun danda'amu irratti tiraamp waliin mari'achuu isaanii ibseera.
Muummichi ministeeraa Biriiteenii marii kamisa kaleessaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampii wajjin taasisan hordofuudhaan ibsa kennaniin kaayyoon daawwannaa isaanii haala waliigaltee nageenyaa jabaadhaa fi madaalawaa ta'e irra geessisu irratti mari'achuudhaaf akka ta'e ibsanii haala raashaan Yuukireeniin lammaffa irra deebitee hin weerarreen Yuukireenii akka jabina argattu gochuu kan ilaallate akka ta'e dubbataniiru. Seenaan akka cina warreen weerara uumanii ittuu hin taane. Cina warreen nageenya uumanii dhaabbachuu danda'u irratti waliigaltee irra ga'uu isaanii kan ibsanii muummichi ministeeraa Biriiteen biyyi isaanii biyyoottan michuu ta'anii wajjiniin waraana nageenya kabachiisu Yuukireen keessatti bobbaasuudhaaf akka fedhii qabdu ibsaniiru. Marii isaanii keessatti waa'ee taarifaa yookiin dilaala bulchiinsi Doonaald Tiraamp biyyoottan Awurooppaa irra kaa'e irratti akka xiyyeeffatan kan ibsanii muummichi ministeeraa Biriiteen mootiin Chaarles Tiraamp akka Biriiteeniin daawwatan. affeeruu isaaniis beeksisaniiru. Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin marii hooggantoota lammanii ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin waraana biyya alaa nagaa eegsisu Yuukireen keessatti bobbaasuu dabalatee amma gareewwan biroo wajjiniin waliigaltee irra ga'amutti yaada kennuu irraa akka of qusatan dubbataniiru. Doonaald Tiraamp marii Yuunaayitid Isteetsi Yuukireeniin ittuu hin hirmaachisin Raashaa wajjiniin taasifte irratti qeeqa dhiyaachaa jiru akka hin fudhanne himanii marii mooskoo wajjiniin taasifamaa jiru akka gaariitti adeemaa jiraachuusaa eeraniiru. Tiraamp pirezidaantii Yuukireenii Volodoomiir Zelenskii abbaa hirreedha jedhanii waamuu isaaniitii fi dhiifama gaafachuuf dhiisuu isaanii oduu gabaastotaan gaafatamanii waa'ee dhiifama gaafannaa ittuu hin tuqin kabaja guddaan isaaf qaba jechuudhaan bira darbaniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodoomiir Zelenskii jimaata har'aa masaraa waayit haawusitti Doonaald Tiraampii wajjin wal arguuf jiru.
oduu amma nu ga'een immoo pirezidaantiin yuukireen zelenskiin yeroo ammaa kana waayit haawusiin daawwachaatii jiru pirezidaantii doonaald tiraamp waliinis wal arganii waliin dubbachaatii jiru. oduu keenya isa biraatiin dhaabbanni teeknooloojii appil waggoota arfan dhufan keessatti baasii doolaara biiliyoona 500 baasuun yuunaayitid isteetsi keessatti hojii isaa akka babal'isu beeksiseera.
Appili ibsa torban kana baaseen imaammata hojiitii fi investimentii Yuunaayitid Isteetsi irratti xiyyeeffateen carraa hojii kuma digdamaa uumuudhaaf akka karoorfate beeksisee jira. Appili ibsa kana kan baase hoogganaan dhaabbatichaa Tiim Kuuk torban darbe pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampii wajjiniin wal arganii erga mari'atanii booda. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Oomishaawwan Chaayinaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti galan irratti taarifa yookaan dilaala dabalataa labsuun isaanii ni beekama. Appil torban darbe keessa kutaa Teeksaas keessatti dhaabbata oomishaalee sammuu namtolchee dabalatee kanneen teknooloojii adda addaa oomishan ijaaruu fi murteessuu isaa hordofuudhaan yaada kan kennan pirezidaant Doonaald Tiraamp Waan taarifa kaffaluu hin barbaannee fi asitti oomishuu barbaadaniiru jechuun isaanii gabaasameera. Xiinxaltoonni gama isaaniitiin aappil tarkaanfii kana kan fudhate bakkaawwan oomishaatii fi raabsa isaa babal'isuudhaa fi karoora qaburraa kan ka'edha malee dhiibbaa taarifaa Doonaald Tiraampiin miti jedhanii jiru. Oomisha aappil kan ta'an bilbilli harkaa aayifoonii fi kompiitaroonni dhaabbatichaa harki caalaan biyya chaayinaa keessatti kan oomishaman yommuu ta'u yeroo dhiyoodhaa asitti immoo. biyyootan veetinaamii fi hindii keessatti dhaabbata oomishaa babal'isee jira. Appil dhaabbilee oomisha isaa yuunaayitid isteetsi keessatti babal'isaa jiruun kutaa arizoonaa keessatti dhaabbata meeshaa teknooloojii seelikaan chiipsii jedhamu kan oomishu yommuu ta'u biyya taayiwaan keessatti teknooloojii konkolaataadhaa fi fayyaduu fi semii koondaaktarri jedhamu akka oomishaa jirus gabaasameera.
Gara hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaatti sababa walitti bu'iinsaa fi kanneen biroon miidhaan dubartootaa fi daa'immanirra gahaa jira jedhame ammas yaaddessaa ta'u jaarmiyaaleen mirga daa'immanii fi shamarraniif dhaabbatan himan. Tuutni garee jaarmiyaalee mirga dubartootaaf falmanii fi dubartootaan kan durfamu kaleessa magaalaa Finfinneetti waamicha dhiyeessaniin gudeeddii fi ajeechaa dabalatee miidhaan dubartootarra gahaa jira kan jedhan akka dhaabbatu qaamolee hidhannoon oromiyaa keessa socho'anii fi mootummaas gaafatanii jiru galmoo daawit dabalata qaba.
rakkoo nageenyaa naannoo oromiyaa keessa jira jedhan hordofee ammas sarbiinsi mirgoota namoomaa keessumaa dubartootaa fi daa'imman irra gahaa jira jedhan akka dhaabbatu jaarmaalee mirgoota qaamota hawaasaa eeraman kanaaf falminaa jedhan walga'uudhaan waamicha dhiyeessanii jiran waamicha kana akka dhiyeessan dhaabbilee torba ta'u qindeessitoonni waamicha kanaa kan himan yoo ta'an walitti bu'iinsa qaamolee hidhatanii oromiyaa keessa socho'anii fi qaamolee nageenyaa mootummaa jidduutti gaggeeffamurraa kan ka'e dubartoonni miidhaa hedduu saaxilamuullee ibsa waamicha isaanii keessatti eeranii jiran adde saartuu shamsaddin hojii. hojii gaggeessituu dhaabbata namoomaa firaateelloo himaaniteeriyaan jedhamuuti.
Waldhibdeewwan Itoophiyaa bakkeewwan garaagaraa keessumaa Oromiyaa keessatti ta'aa jiran kunneen gaaga'ama lubbuu fi burjaajii jiruuf jireenya hammaataa ta'e qaqqabsiisaniiru. Miidhaaleen koorniyaa fi dirqisiisanii gudeetu hedduun shamarranii fi dubartoota akkasumas daa'imman keenya irratti raawwatamaniiru. kanaaf tokko sochii araaraa mootummaan Itoophiyaa fi waboo kanaan dura marsaa lamaaf Taanzaaniyaatti godhame akkasumas waliigalteen mootummaa naannoo Oromiyaa fi waboon giddugalaa jaarsaniin hoogganamu taasisan kan nama jajjabeessu ta'uu isaa ibsaa. Ammas waliigaltee walfakkaataan akka itti fufuu fi gaaga'amni dubartootaa fi ijoolleerra akka dhaabbatu waamicha dabarsina.
Daraartuu Margaa hojii gaggeessituu dhaabbata Addooyyeeti. Ammaan kana naannoo Oromiyaatti sarbiinsi mirgoota namoomaa dubartoota irra gahaa jira jettee yaaddessaa ta'uu BOF himte.
Akkuma beekamu gudeeddiin ijoollee durbaa irratti gahu fi ijoollee irratti gahu akkasumas haadholii irratti gahu baay'ee dabalaa jira. Kan agarsiisu kun kan agarsiisu viidiyoon adda addaa yeroo adda addaatti hin ba'a. Fakkeenyaaf naqamtee irratti ijoolleen durbaa lama wal bira wal cira ta'anii dhiirri kudha shan marseenii harka turuktuu fi kan gudeedamantu jiru. Yeroo dhiyootti immoo kunoo as naannoodhuma giddu galeessatti ijoolleen mucaan durbaa gudeedamtee kan immoo deebitee iyyuu fannifamte jirti. Tokko lama sadii siin jedha malee baay'inaan mul'achaa jira. Hamma viidiyoon deeggaramee suuraan deeggaramee iyyuu bahaa jira. Kun kan agarsiisu iddoo rakkoon baay'ee hammaatee jirutti ta'uu mala. Garuu immoo iddoo biraattis calaqqisiifamaa jira. Rakkoon hamaan hin jiraatin malee hafuurri rakkoo sanaa garuu iddoo biraattis waan calaqqisaa jiruuf akka seerri laafu ta'aa jira. Kanaaf yeroo nuun amma itti ibsa dhiyeessine kun yeroo baay'ee barbaachisaa yeroo baay'ee ibsi itti dhiyaachuu qabudha jennee amanna.
Gaggeessitoonni jaarmiyaalee kunneenii walitti bu'iinsi Tigraay keessa ture gama nagaan goolabamuun dhiyeenyas mootummaan naannoo Oromiyaa ajajaa waraanaa zoonii jiddu galeessaa duraanii sanyii nagaasaa duuka waliigaltee nagaarra ga'uun rakkoo dubartootarra ga'u kan furu waan ta'eef mishaa jedhanii garuu dubartoonni maree nageenyaa keessa jiraachuu dhabuun yaaddoo ta'uu dubbatu.
Dubartoonni akka qaama hidhataattis akka waraana mootummaattis seenteen hin falmiti. Garuu yeroo nageenyaaf mariin taa'amu dubartiin hin hirmaattu. Teebilii irratti hin jirtu jechuudha. Amma fakkeenyumayyuu dheengadda yoo fudhanne walmarii Taanzaaniyaattis taa'ame. walmarii dhiyeenya mootummaan naannoo oromiyaa jaalsanyii fa'aa waliin godhan hirmaannaa dubartootaa irratti harkaan turre. Yeroo waraanaa kan miidhamu dubartootaa, waraana irratti kan hirmaatu dubartootaa, yeroo marii immoo hin jirtu dubartiin.
Itoophiyaa keessatti hamma ammaatti Piriitooriyaadhaa kaasee kan Taanzaaniyaatti yeroo lama godhan akkasumas immoo kan mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan garee jaalsanyiitiin kan gaggeeffamu amma kan waliigaltee irra gahan dabalatee dubartoonni keessatti hin hirmaamne dubartoonni immoo keessatti hirmaachuu dhiisuun isaanii booddeerra women peace security'n pilaarii afur qaba isaan keessaa inni dhuma waliigalteen erga godhamee booddee hirmaannaan dubartoonni sana dura qaban sana booddeetti immoo isa arfaffaa irratti yeroo riipaareeshiniin godhamu yeroo riikonistiraakshiniin godhamu dhiibbaa qaba. Agriimentii keessa hin jiran taanaan booddee riikonistiraakshini irratti dhiibbaa qaba. Kanaaf dubartoonni akka isaan hirmaatan piistookii kam keessattiyyuu akka isaan hirmaannaa godhan kan gaafanne.
Jaarmaaleen kun waamicha isaanii kanas qaamolee hidhatanii socho'an jedhanii fi mootummaafis akka dhiyeessanis ibsaniiru. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas immoo gaggeessota obbo irraa deebii argachuuf yaaliin deddeebisnee taasisne haga ammaatti deebii hin arganne. Ta'us obbo jireenyaa guddataa gorsaan ajajaa olaanaa waaboo ibsa kanaan dura VOF kananii turan irratti tarkaanfiin fudhanna jedhan namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne dubbatan. Mootummaan naannoo Oromiyaas ammaan dura karaa dubbii himaa isaanii obbo Haayiluu Addunyaa deebii kenneen humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne dhiyeenya ajajaa obbo Zoona Jidduu Galeessaa duraanii sanyii Nagaasaa waliin waliigaltee taasisuu isaa fi ammas rakkoo nageenya naannochaa furuu fi akka waamicha nagaa dhiyeessuu itti fufee jiru ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmu daawwiti Finfinneerra.
Qophii keenyatti aanuun immoo pirezidaant Doonaald Tiraamp roobii darbe walgahii kaabinee isaa isa jalqabaa taasisa irratti bulchiinsi isaa tarkaanfii baasii mootummaa hir'isuu fi baay'ina hojjettoota mootummaa yuunaayitid isteets kan federaalaa hir'isuu taasisaa jiruuf sirriidha jechuun yommuu falmu kanneen dimokiraatota ta'anii fi waldaan hojjettootaa immoo mormaatii jiru. Gabaasa Veeroonika Baaldiraas Iglisiyaas akkattaa nutti dhiyaata. kaabinee isaa haaraa waliin erga aangoo qabatee walgahii jalqabaa kan taasise pirezidaant tiraamp bulchiinsi isaa baasii mootummaa hir'isuuf tarkaanfii fudhachaa jiruuf falmuun aangoo kana warra na filatetu naaf kennes jedhe. Ani kanan filatamuu danda'e dhimmoota gibiraa fi wantoota baay'ee dhimma daangaa akkasumas baajata wal simsiisuu fi biyya keenya gara boca isheetti deebisuu kan jedhuunidha. Inni kun damee isa guddaa keessaati. Tiraamp yaalii Ilaan Maask baasii fi hanna hir'isuuf taasisaa jiruufis dinqisiifateera. Walgahii kaabinee roobii darbe irratti Ilaan Maask oduu gabaastotaaf akka ibsetti bara baajataa 2026 dhufuuf hanqina maallaqaa doolaara tiriiliyoonaa hambisuuf muummeen ga'umsa mootummaa inni dooj jedhamu ariitiin tarkaanfii fudhachuu akka qabu dubbateera. Guyyaa hundumaa ammarraa kaasee hanga fulbaana dhumaatti guyyaatti doolaara biiliyoona afur qusachuu gaafata. Dogoggora uumuu dandeenya ta'a kan mudaa hin qabne hin taanu garuu yommuu dogoggorru dafnee sirreessina. Hooggantoonni waldaa hojjettootaa fi warri dimokiraatii kan koongirensii keessaa ejensiiwwan mootummaa guutummaan cufuu mormaa kan jiran yommuu ta'u galmi bulchiinsa haaraa immoo hojjettoota mootummaa federaalaa baay'inni isaanii hanga miiliyoona lama qabxii afur ta'an hir'isuudha. meeshaa waan hundaa gubu bilootorchiin hin fayyadamtu wantoota hin barbaachifne hannaa fi seeraan ala fayyadamuu kutuuf jecha wantoota gaarii hunda walitti meeshaa foon sangaa ittiin muraniin muruu hin qabdu namni biizinasii abshaalli kamiyyuu waan akkasii hin godhu wanti isaan hojjechaa jiran waan nama aarsu jedhee yaada kan uummata miidhulas hojjettoonni mootummaa federaalaa kanneen yeroo qacarrii yaalii irra turan hojii isaaniirraa ari'aman karaa zuumiin walgahii bakka bu'aan warra dimokiraatii rooka haanaan qophaa'e irratti seenaa isaanii qoodaniiruu fi ogeessa seeraa kan ta'e maayikal giroognaard yeroo lama tiraampiin kan filateeru ministeera qonnaa keessaa ari'amuu kan hime warra seenaa isaanii walgahii karaa zuumiin qophaa'e irratti dubbatan keessaati. Ga'een koo sagantaaleen gama seeraan hojiirra oolaa jiraachuu isaanii mirkaneessuu ture. Kun immoo ga'umsa mootummaa dabaluu fi qisaasamni akka hir'atu taasisuu waliin kan wal simu. Fuudhee maatiin qaba. Mucaa durbaa xiqqoo kan waggaa lamaa qabna. Akkasumas mucaa lammaffaa keenyaa ilma ji'a eebilaa dhufu keessa dhalatu eegaa jirra. Inshuraansii kanan seeneeru karaa hojii koo kanaatti ture. Saayintistoonni hojii qorannoo hojjetan dhiyeenya gara daandiitti ba'uun baasii qorannoo fayyaarraa cituu fi hojiirraa ari'amuu mormaniiru. Joonaattaan Hansan ogeessi saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Michigaan irraa tarkaanfiin muummee ga'umsa mootummaa miidhaa geessisu akkas jechuun ibsa. Tattaaffii hanga ammaatti taasifamaa jiran sochiiwwan dinqisiisoo yeroo gabaabaa keessatti baasii guddaa qusachuu danda'an fakkaatan yeroo dheeraan booda garuu ga'umsa mootummaa miidhuu malu. Kunis ta'ee hir'isuun hanga ammaatti taasifamaa jiru siyaasa Tiraamp hin miine jedhu xiinxaltoonni. Deebiin kenname hamaa waan ta'e natti hin fakkaatu. Sababiin isaas osoo isa ta'ee jiraate sadarkaan yaada namootaan Tiraampiif kenname isa amma jirurra gadi ta'a ture. Akka ani yaadutti yaadni baasii hir'isuu dhugumatti uummata biratti ni jaallatama. Itti dabaluunis gaaffiin ka'u Ameerikaanonni tajaajiloota mootummaa isaan irraa fayyadamaa turan yommuu adda citu ji'ootaan booda deebii akkamii kennuu kan jedhu laa jala. Gabaasni Veeronikaa Baaldiraas Igilisiyaas.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati. keeniyaa keessatti namoonni hedduun kan odeeffannoo argachaa jiran karaa toora miidiyaa hawaasaatiini. jijjiiramni gara dijitaalaatti taasifamaa jiru haala dirree miidiyaa jijjiiree jira. keeniyaa keessatti gareen tuukoo jedhamuu fi hojii miidiyaa hawaasaa irratti bobba'ee jiru dargaggoota miidiyaalee fayyadamaniif filannoo gaarii ta'ee jira. gareen kun akkaataa itti gaafatamummaa gaazexeessummaa fi fedhii bara dijitaalaa wal simachiisuudhaan hojjechaa kan jiru irratti gabaasa viiktooriyaa amuungaa naayiroobii irraa kan ergame. bafqaaduun haalattaan nutti hima.
Waajjira gaazexeessota dijitaalaa garee tuukoo jedhamu isa magaala biyya keeniyaa naayiroobiitti argamu keessatti gaazexeessonni dandeettii isaanii walitti fiduudhaa fi ko'ommachaa jiru. Jechi tuukoo jedhu afaan Siwaayiliitiin nuyi jechuu yommuu ta'u, gareen miidiyaa maqaa kanaan bara 2015 moggaafame. Yeroo ammaa ji'a ji'aan hordoftoota miiliyoonii 30 horachaa yookiin hawwachaa jira. Hoogganaa garee tuukoo kan ta'e Waaltar Maasaaloomaa Boongaa gulaalaa kutaa siyaasaatii fi dhimmoottanii yerootiin gaazexeessota 57 ta'an garicha keessa hojjetu. Akka namni waggaa 29 kun jedhutti akkaataa gareen kun qabiyyee isaatti fayyadamu akkaataan hojii isaa maallaqatti jijjiiru haala miidiyaalee baraman yookaan aadeffaman irraa akka fagaatu gargaaree jira.
Oduuwwan raggaasisuuf maxxansuudhaan baay'ee saffisaadha. Akka miidiyaalee idilee biroo warreen karra eegdonni itti baay'atanii gulantaalee hojii boodatti harkisan hin qabnu.
Tukoon qaama jijjiirama bal'aa gara diijitaalaatti taasifamedha. Akka gabaasni rakaa diijitaalaa madda oduu rooyitarsii jedhutti biyya keeniyaa keessatti Oduuwwan dhibbeentaa saddeettamii sagal ta'anu kan nama bira ga'anu karaa toora masariitiitiin. Kana keessaa miidiyaaleen hawaasaa dhibbeentaa torbaatamii torba qooda qabu. Namoonni caalaan yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaa kanaan odeeffannoo argachaa kan jiranu. Akka dhaabbanni Tuukoosii jedhutti namoonni toora miidiyaa hawaasaa sana irrattis amantaa horachaa jiru. Ruubii Oriimbaa itti gaafatamtuu dhimma walquunnamtii uummataati dhaabbata tuukootiif akkas jetti.
We're always interacting on social media.
Yeroo hunda miidiyaa hawaasaa irratti walquunnamna. Garee miidiyaa hawaasaa cimaan yeroo hunda waan deemaa jiru hordofuu qabna. Lammiilee keeniyaa dhaggeeffannee waltajjii kana yommuu isaaniif kenninu seenaa yookaan miira nama kakaasu qofaa osoo hin taane seenaa dhugaa qabu akka ta'uuf mirkaneessa baay'ee hojjenna.
Gara oduu diijitaalaa saffisa ta'etti ce'uu keessatti dhugaan baay'ee barbaachisoodha. Giddugalli gaazexeessootaa idilee addunyaa akka jedhutti miidiyaaleen hawaasaa odeeffannoo dogoggoraa yookaan immoo kan karaa isaanii irraa daban akka babal'atu taasisaniiru. Akka hangafoonni mootummaa keeniyaa jedhanutti fuulawwan miidiyaa hawaasaa to'achuun waan cimaadha. Jaarmiyaan qaama mootummaa ta'e manni maree miidiyaa keeniyaa eenyu akka miidiyaalee hawaasaa sana geggeessaa jiru beekuun rakkisaa ta'uu danda'eera jedha. Diina Hondaarii hoggantuu qo'annootii fi to'annoo mana maree miidiyaa keeniyaati akkas jetti.
Fuulawwan miidiyaa hawaasaa biqilaa jiru. Gariin isaanii sababa maalummaa miidiyaa dijitaalaa irraa kan ka'e abbummaan isaaniillee hundeessuun hin danda'amu. Kanaaf qaamoleen to'atan waltajjii kana duuba eenyu akka jiru adda baasuun rakkisaadha.
Miidiyaan dijitaalaa akkuma babal'achaa dhufeen dargaggoonni gaazexeessonni industirii dorgommii olaanaa qabu kana keessatti carraa hojii dabalataa argaa akka jiranu ibsu hoggantoonni garee miidiyaa dijitaalaa Afrikaa. Muukii Minbindaayoo hoggantuu hirmaannaa garee miidiyaa dijitaalaa Afrikaati. Akkas jettiseenis.
Namni tokko ba'ee odeeffannoo gabaasuudhaaf kan garee oduu guutuu barbaachisaa ture amma garuu bilbila isaatiin hojjechuu danda'a. Odeeffannoo sana gulaaluudhaaf mosaajjiin yookaan sooftiweeriin adda addaa jiru. Ba'iin sammuu namtolchees ga'ee mataasaa qaba.
Sadarkaa miidiyaalee idilee meeshaalee dijitaalaa haaraa waliin walitti makuun miidiyaaleen keeniyaa akka itti fufiinsa argatu akka gargaaru ogeeyyonni dubbachuu isaanii ibsa gabaasni viiktooriyaa amuungaa naayiroobii irraa voa'dhaaf ergite kun an bafqaadu morodaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessan fidna. addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan gahuudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, instaagiraamii, yuutuubii keenyaan nu hordofuu ni dandeessu yaadota keessanis achirratti nuuf qooduu ni dandeessu keessummeessaan har'aa an mitikkuuf qaadu sagantaawwan keenya gulaaluun namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin tigisti gamme piroodiisarri keenya har'a eeliyaas akkasumas ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya har'a galgala asumarratti goolamna halkan gaarii torban gaarii.